Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجيني كسمرادة كبجمتوتا هورتوت ميديا نور الهدى سرقبتني daa'ima urgaa horiin wal gulgala yooyyaa jennee lana gasanfuun haadha guyyaa rabiul awwal torba barkum tokkoof dhibba afurii afurtama akka lakkoofsi jiraatti akka lakkoofsi milaadiyaatti noovembar kudhan shanii barkum lamaa kudha saddeetitti akka biteennaatti ammoo sadaasa jaha barkum lamaa kudha tokkooti guyyaan guyyaa kamisaati sagantaan kawaan isin dhibbitti gaafattan tagaafi teessaniif ammoo deebisa itti argattan sagantaa fatawaa nuuran hudaati. sagantaa keenya kaarraatti odeeffannoo sagantaa fatawaa nuuran hudaa qophii seenaa dubartoota ambiyaawota akkasumas qophii cobsurri harkaasanii qabna namni isa waliin tur naa abbaasii kutaan tekin nuuran hudaallee na waliin jira qophiin keenya kamataa odeeffannoo odeeffannoo guyyaa irraatii qabnu san dhageessisa. Daarektari olaanaan ittaanaa tajaajila odeeffannoo nageenya biyyaalessaa fi koomishinariin koomishinii federaalaa duraanii obbo Yaared Zarihuun to'annaa jala oolfaman. Abbaan alangaa waliigala federaalaa Kibsetti shakkamtoon kaleessa to'annaa jala oolanii jedhe. Obbo Yaared kaleessa halkan sa'aatii shanitti magaala duukamu hotel kokkeettiitti waraqaa eenyummaa nama biraatiin siree qabatee to'annaa jala kan oolfame ta'uu beekamee jira. yeroo to'annaa jala oolfamullee qarshii kum 22 fi 150 akkasuma bilbil moobaayilii siimii hin qabne qabatee katur ta'ullee beekamee jira haati warraa obbo yaaradii fi konkolaachisaan isii ammoo shakkamaa kan miliqsiisuuf yaaluu isaaniitiin guyyaa sadi dur to'annaa jala kan oolfaman ta'uun ni yaadatama. obbo yaaradii yeroo muummichi ministeera garangoo dhufetti asaffaa biyyuu bakka bu'uudhaan koomishinar jeneraal koomishinii poolisii federaalaa ta'uun hojjechaa turuun isaa ni yaadatama. mootummaan saawudii namoota jechaa gaazexeessaa jamaal kashoogii keessaa harka qaban jidduu shan irratti adabbii du'aa murteessuuf akka ta'e gabaafame abbaan alangaa waliigala saawudii saa'ud almaawjiib ibs kamisaadhaa riyaad keessatti kenneen ajaj qondaaltotti shaniitiin jamaal kashoogii summii waraanamee eegaa ajjeefameen booda reeffii isaa cicciramee qonsilaa alatti kan gatame ta'uu himu saa'ud almaawjiibii akka jedhetti namoota shanaa yakka kan hajjajan irratti adabbiin du'aa akka murtaa'uuf abbaan alangaa mootummaa saa'udii mana murtii kan gaafatu ta'uu ibsi haaluma wal fakkaatuun jiidarba abbaan alangaa turkiyaatis jamaal kashoogii gara qonsilaa akkuma seeneen humnootti saawudiitiin kan ajjeefame ta'uu ibsuun ni yaadatama turkiyaan namooti akka hin raawwatan mootummaan saawudii dabarsee akka kennuuf kan gaafattu yoo ta'u saawudiin ammoo gaafii kan hin fudhanne mootummaan saawudii akka kan gad fageenyaan kan qorataa jiru ta'uu ibsuun ajjeecha kanaan walqabatee namoota kudha saddeet akka hidhee fi qondaaltota ol'aanoo shan ammoo hojii irraa kan arii ta'uu himaa ture hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aatti qabnu taanumaa amgam qophiiwwan keenya kaafanitti san dabarsa. kabajamtoota hordoftoota keenya amgar sagantaa keenya Fataawaa Nuural Hudaa darbin sagantaa keenya fataawaa kaarraatti sheekii keenya kabajamuuf jaalatamoon dr luwaawul islaam waan isin gaafattaniif deebii isaanii kennu sheekee waliin turtii gaarii qabaadhaa isaaniin jedha.
Habattu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoomuu laana osnee qaban waa fannu.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Kan beekne haa barannu ulamaa haa gaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa of baafannu.
Jireenya Islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jiraa?
Wanti shakkii isinitti ta'ee adda baafachuu barbaaddan jira.
Hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamturraa qulqullaa'uu barbaaddu.
Waan Islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa Nuural Hudaa gaafadhaa.
Ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama Nuural Hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أبلون هردفوتا raadiyoo nuura alhudaa warreen gaafii fatwaaf ergitan karaa daandii tanaatiin waan isin dhibee adda baafachuuf ta isinirraa irrattee guuttachuuf tan isinitti mamataate addaan baafachuudhaaf warreen fatwaa ergitan waa hunda dura assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu gaafiin gama kiyya geeyse akka armaa gadiiti obboleessi keenya tokko akiju namni tokko intala takka jaalate siin fuudha je'eenii isiilleen jaalattee na fuudhi yoo jetteenii warra isaaniitti ergatee abbaan nama kutaa teenyaa malee takka hoogasa teenya takka lammii teenya malee ji'ee yoo dide akkuma san warreen aanaa isiidhaa ta'e karaa karaa abbaatiin akaa koon adeeraan obboleeyyanii cufti wal tahanii daanduma abbaasii kanarratti yoo walii galan intalti tun nama jaalatti kana duuba akkamitti heerumuu dandeeysii yaa gabricha rabbi siifii fakkaataateef illee waa hunda duraa wanni dhaamuuf intala takka hogga jaalatte odoo waa takkatti hin seenneen duratti warri keeysan si fuudhuu naaf hayyama ji'itii isiidhaan marihadhu booda jira jira jaalala isiitiin waa hedduu kasaarte si dura dhaabbachuudhaan mala duuba akkuma san duuba isiilleen odoonii fi gartee siin siin heeruma jettee siif waliin seenne wa abbaa isiiti marihattee eegaga hayyama argattee haa gurbaa kanaaf himtu duuba tanaaf jecha walumaa galattuu yoo warri gartee abbaan isiidhaa namni isaan didan kun namni isiin jaalatte nama badaate abbaanis nama san nama diin hin qabne an hin fedhe yoo je mirga isaati mirga abbaati akkuma san warreen isa duubaan jiranillee mirga isaaniiti yoo ammoo namni isaan barbaadan isaan gartee diin irraa haajaa miti addunyaa irraa haaja kana yaanni isaanii kana tahe yoo jarri kun cuftii waliigalan kanarratti karaa mana qaadii deemteen kaa'if godhuudhaaf dhibbatirraa dhibbatti mirga qabdi. Dhaamsiniin dhaamuuf akkuma kana ammallee abbootii dubraatiif yaa gabrootaan rabbii rabbii isin uume sodaadha. intalti takka namni tokko nama tokko hogga jaalatti diinsaa laalaa malee ati namni kuni kutaa gartee arsiiti yookiin baale yookiin hararii walloo wallaggaa jimmaa waan kana rabbi sodaadhaaf irraa dhiisa. Yoochi gara galtanii laaltan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dubra isaanii kana namni fuudhe fakkiidhaaf haduraa jala deemaame Usmaan ibn Affaanii fuudhe radiyallahu anhu ruqayyaa fuudheeti intala warra isaa eeysa geesse gaafa hijiraa bahu habashaa geesse intala tiyya tana if wajjiin fuudhinnaa dhiisii hin jenne jechuudha eega isiin hin jaalattee inni jaalattee wal heeruman abbaa mana siitii wajjiin hayyama godheeti makkarraa biyya filamtuu tanarraa diin isaanii keessatti mirga dhabuudhaaf jecha habasha godaannan wajjiin deemi jeen intala tanto akkanatti ilmoo ofirraa rabbitti amaanaa kennanii gaggeessuudha malee ammoo ati namni kuni kutaa gartee arsiiti yookiin baale yookiin hararii walloo wallaggaa jimmaa waan kana rabbi sodaadhaaf irraa dhiisa. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleettiin teenya takka waan jettu akka shari'aa islaamummaatti wanni niin dhagahe oduu jaarsaa jaartii yeroo walitti dabalamuuf deeman du'aa'ii takka qara'anii jiraa ja'aniiti du'aa'iin sun yeroo tam qara'anii eenyu qara'aa jaarsa moo jaartiidha jetti yaa gabritti rabbi takka teetii rabbi naa heddummeessu warreen sunnaa nabii jala gartee sunnaa hordofan rabbi isaan irraa haa jaalatu walumaa galattuu wanni ati dhageesse san ajajuma nabii keenyaati alayhi salaatu wassalaam tokkoon keessaa yeroo warra keessanii dabalamtan odoonii fi akkana jettanii jedhaan بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا دعائتنا ودو جتني شيطان الموتي سنمي الوجه تناف جتشا namni gartee tokkoon keessan nabii rabbiiti tokkoo dhiiraa dhiiraa ta'uufis ni mala inum- inumaahu jaarsumaa fi jaartiilleef illee ni mala inni beekee yoo je'ees fiinxeedhaa ni gaya isiin jettuus ni gaya yeroon yeroon ja'an ammoo eega walit dabalamanii miti akkuma gartee hoggaanii fi qoonqoo nyaachuu deeman harka hayan bismillaahi jedhan hogga miila si jidduu haa- taa'ee saalli isaa saala sii tuqe بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا دعائتنا قنا جد غافنتي أنت أكجت نمني تكو يرو قل قل ليفتو يوخين ديكتو جناب ترى تكايو طري لغو تكاو حيدي يرو ديكتو أكمل ديكت بشانومان ديكتمو شامبو في ونكنا وجنجرات چون درقم يا غافتا وني xaaharataniin tokkoffatti bishaani. Wanni jala deemu soob- saabunaa fi shaamboo fakkaatuun kun cuftinu ida'annu. Tanaaf jecha akkuma san akkuma hogga bishaaniin dhiqattu eh, bishaan siif gahutti bakka bishaan dhabdettis yoo tayammumaan ka fayyadamtu taate tayammumni bakkuma san dhaabbata. Obboleettiin teenye takka akka jettu. ani hojjettuudha gaafa dur biyya majubu jabuutii keeysaan ture wallaala kiyyaan gandaan dalagu san kee- gandaan dalagu san jala waan kaniin isaan hin gaafanneen huccuu garii fudhee mana galfadha akkuma san eegaan bichirraa deemee biyya su'uudii dhaqellee waan akkasii ittumaan fayyadamuu ture odoon hin gaafanne amma immoo if bare wallaala wal- wanni san akka haraam ta'es bare maaltu narra jira yaa gabritti rabbii eh, haraam wallaalaa fi kanan qabu hukmii akka ta'uu qaba malee namni tokkolleen hanna kan beeyne hin jiru wani namaa hannata kan beeyne hin jiru haa ta'u wanni ati fuute san waan qaalii yoo taate karaa dandeemu waan san firraa galchi takka huna madhaamiti warra sanirraa waan akkanaa na bira jira jiitii eh, iznii gaafadhu akkuma san eega su'uudii dhu'e dhayxees haalli san sirraa kanafin eega taate Eh, ammallee akkuma san waan mana sanirraa fuute warra san iznii kadhadhu yoommoo wanni san waan xixiqqoo huccuu gartee maallaqa xixiqqaa ha- hataatu taate ha isaan bakka sanitti itti deebitee iznii kadhachuu hin dandeenye taate isaaniif ni hadhuuti bakka huccuu jamciyyaa kheyriidhaa geeysan geeyse gaafiin itti aantuu akka jettu eh, namni tokko odoonii fi eh, niqaa waliin godhatiniin duratti yoonii fi badii sigangaalummaa wajjin hojjete nama kanaan eega walit dalay hamtuu dalayinni amal lama adda baane ad- ar- adda jirraa amma walit deebi'uu feenaa hukmii shari'aa keessatti akkamii walit deebuun keenya kun yaa gabritti rabbii waan akkaan nama rifachiisu irraa sirraa akkaataa gurbaa sanit deebitu mala dhawachaa jirta malee dilii guddoo dalayde ta shirkitti aantu hukmiin irra jiru maalii hin gaafanne duuba walumaa galattu hukmii nama gartee nikaadhaan duratti zinaa walit dalagee gaafii tana karaa cufaan culamaa'iin adda addaa cufti deebisuun daandii nural hudaadhaa ol kaayamtee jirti achitti deebi'aati ilaala gaafiin itti aantu akka jettu namni tokko horii haa qabaatu saree haa ta'u diboota re'ee yookiin horii eh, sarees haa ta'u addunyaan san yoo maraattee waa balleessite eenyutu irraa gaafatama yaa gabricha rabbi eh, ta duraati akkuma ummanni keenya ju maraataa abbaa hidhataa jenna horiin gabbahee balleeysu kun suma bira jira manuma kee jira achumarraa gabbee waa balleeysaa beekan eega waan kana ba- maraatuutti beeytee mana keetirraa gabbahee kaboodaahu oggaa gabbahee dheechiftee mana galchitu horiin kun kiyyaa ee maraataa ta'uu eegatti beeyte sumaaturraa gaafatan ooyiruu namaa seenuus waa balleeysuus waa caccabsuus sumaaturraa gaafatama yoo namni kun wanni kun addunyaan tun maraatte jechaa beekanii dhiifama sii godhan malee sumaatu irraa gaafatamu. Gaafiin itti aantu akka jettu namni tokko yeroo gartee eh, qulqulleeffatu takkaawuu dhiqaama dhiqatu janaabtaa fi xurii laguu heediis haa ta'u eh, dhiqatiinsa kanaan duratti wudu'atammoo dhiqatiinsa boodaani wudu'atanii jedha deebisaa yaa gabricha rabbi sunnaan nabii keenyaa alayhi salaatu wassalaam hoggaanii fi xurii laguutiif dhiqatan takkaahuu hogga janaabtaa dhiqatan takkaahuu xurumaa jecha akkanumatti wasakumaa jecha yoo hadhiqattu taatellee ati waan muslima taatee salaata irraa hafiinsa hin qabneef wanni dura hojjechuu qabdu wudu'a dhiiraa fidhalattis wudu'a kee fidhattee eh, miila lamaan booda aansitee si galteemma miila lamaan booda aansitee qaama kee dhiqatta hoggaa qaama kee saabunaaf kanatti gootee waliin geeyseen boodatti miila lamaan hafesan mirga dhiixee bita dhiixaa achi boodaan wuduunni kee guutami hanga dhiqattu kana keeysitellee odoo saala keetillee qabde waa takkallee wuduunni kee hintu qabne bifti lammeeysaadha wudu'a guutu harkarraa kaaftee hanga miilaatti xumurattee achi boodaan bishaan mataa gubbaa ganneeyxee qaama waliin geeysee mirga dhiixee saabunaan yoo feete bitaas dhiixee bishaan qaama waliin geeysee wulii huccuu ta'e uffatta hanga kana keessatti yoo qasaaleef qabattellee wuduunni kee fayya qaba gaafin itti aantu akki jettu namni tokko tokko yoo niifi gartee eh, qaama duwwa sagaraa seentee achitti wudu'atte takkaahuu eega qaama dhiqatteen boodatti wudu'a kee irraanfattee yoo achiin booda wudu'attu odoo qaamni kee duwwa wuduunii kuni hin tahuu jedhan fayyaa yaa gabricha rabbii ربي نكجون إرجما ساتين نبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا تقف ما ليس لك به علم أكنمت نمي توكو توكو ديرا ساتو دالا ساتو odoo rabbi irraa hin qaanfanne waan beekumsatti hin qabne shariika isaatiif geelee isiitiif akkanumatti wanni kun akkana jette himuun maasiyaa guddoo tanaaf jecha qaama duwwaa wudu'achuun wudu'a keetiin maaltu walitti hidhe qaama duwwaa kee waa laal odoo saalaa keessallee tahee namni mana keessa jiraachuu baatte dhaabbattee odoo wudu'atte waa takka illee rakkoon hin jiru garuu fiinxeen maali yoo saalaa keessa ta'e namni ibsattaruuf bareeda yoo immoo sa- sagaraa keessa ta'e huuma takka illee hin qabu qaama duwwaa dhaabbachuun reef hogga duwwaa qaama dhiqattu maal godhaa jirta huccuu huccuu wajjin dhiqatte lakki huccuu ofirraa baaftee dhiqatte eega dhiqatiinsi keetu fayyaa ta'e wuduunii kee maaliif fayyaa hin taane ree gaafiin itti aantuu akka jettu qaama akkaataan itti dhiqatan kun tartiibni kami deebisaan qaama dhiqachuun akkuma namni tokko hogga gartaa salaataaf wudu'atutti wudu'a kee wudu'a guutu fakkeenyaaf shanacharraa harka kee lamaan dhiqattee achiin dura immoo istanjaa gootee saala kee dhiixee ol deebitee harka kee sadii haa lamaan feetu lama feetu takka takkaan feetu sadiin dhiixee funyaan kee fuula kee harka mirgaa harka bitaa mataa hayxee miila mirgaa miila bitaa achi boodaan qaama dhiqatta akkuma armaa olitti dubbannetti. Gaafiin lammeessa akka jettu barreessuma keenya kana fakkaata namni tokko umraa hoggaa godhu umraa kana akkami godhan. Ta duraati namni gartee hogga umraadhaaf deemu fedhee hajjiif haa deemu huccuu isaa bakka miiqaatarra yoo dhiirate huccuu adii lama kurfeeffatee waajibaami yoo fedhe sagaraa seenee qaama dhiqatee qeensa ciratee eega dhiqateen boodetti huccuu isaa uffata uffatee odoon ifiin hidhanneen duratti axirallee godhachuu danda'a odoon hidhanneen dura axirallee godhachuu danda'a dhalaaleen akkasuma eega hidhatteen boodatti maaltu itti aanaree miiqaata irraa laal bakka irraa hidhatan sanitti salaatuma dhaqqabatte salaattee eega salaattee booda hidhatiinsa ni hatta bakka hidhatiinsaatti wanni afaaniin ja'an takkaahuu salaanni salaanni rakaa lama ka hidhannaa jedhanii wanni salaatan hin jiru ammoo eega akkasitti eh, dhiqattee axira godhattee hidhattee boodaan axirri sirratti haraami eega takka hidhattee booda qeensa murachuun wanni ha- wanni gartee maxaduraata jedhamu cuftinu sirratti dhoowwa achirraa hoggaanii fi duuba hidhattee qalbii niyyatteen boodetti yoo niyyaan ta'e umraa taate labbeeyka allaahumma umratan afaan hin jettu suma rakkoon qabu qalbii niyyattu suma labbeeyka allaahumma umratan jetta yaa rabbi an umraa godhu waamiinsa kee ajaja kee godhe وأتموا الحج والعمرة لله جي ربي كنوا أن عمراء داف قبي جتشو ونج أتشرا إيغالي هم حرما دينتي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ذكري تنجتشا دي مدوبة hafuuran baafatin naman dubbisin waan nyaatin waan dhugin jechuu miti sagalee zikriin teetanuma duuba waan faayidaan qabnetti haasawa maalaa yaa'aniin guddisin jechuu waan faayidaan qabne achirraa eeganii fi deemtee hoggaanii fi harama geesse hoggaa makka ol seentu akkuma masgida biraa seentutti miila mirgaa ol nayxa hoggaanii fi ol seente duuba wanni ati jettu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب, رحم أبواب رحمتك أكنجد يوفيتس أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أكنجد أتشرى هوغا ديمتي كعبا برقيسي هجوتي أتي خيساو خديرة هجوتي إحرام هركا مرقا دوسي شكلي مرقا دوسي جلباسي بتار الدرب achit bakkichikelee dugusan achi hoggaa hajarul aswad bira geeyse duuba bismillaah allahu akbar sagalee bismillaah allahu akbar itti fufta jechuuli yoo hajarul aswad dhungachuu dandeeyse dhungadhu yoo hin dandeenye harkaan tuqi yoo harkaan hin dandeenye uleen tuqi yoo uleen hin dandeenye bakkuma jirturra harka ol qabii duuba bismillaah allahu akbar اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اكن يتديبت توني لين دير قمامتي اجرا اي غري دوبا حجر الاسود الرامرا تربنا نويته كعبا دانا نويته هوغارو كن اليماني تاخرا ودو حجر الاسود هنجين يتتفتسن اتشيفي ركني حجر الاسود جدتي رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جد أمو خطاب نقرت أمني فدته طواف دروا أكنا جان كلميسا أكنا جان خسديسا أكنا جان خجان سوني باطل قرآن اللي فدته نمان تنكين وان قمتي خيساك أبدو قلوا الله توسكري ذكري سبحان الله استغفر الله لا إله إلا الله جهة أتشر دوبا إيغا تربان كيفت أتين بودتي ركا لما مقام إبراهيم برتي صلاة ركا لما بك ربين واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ننجي ركا لما صلاة يوم مقام إبراهيم بر نمني هدومات هجراتي أتدمي بكما فيد صلاتي اه حرم خيس إيجا صلاة تنبود اتقال ديفتي اه سفريت ولي قال لي مترا إبافي اه تورا سقلتميتي سفريت سفا قبه قول إن الصفا والمروة من شعائر الله آية جو قرات ammoo waajibaa miti akkuma san du'aayi nabiin keenya godhatu hoggaacha irratti ol baate bakka safaa san odoon deemne laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha illa allahu waxda anjaza wacda wanasara cabda wahzama alaxzaaba waxda kana jetta achirraa deemtee duuba karaa marwaa qaceelta safa marwa marwa safa marraa torba safarraa kaatee hogga marwaa deemte takka jette gariin namaa wallaalaa wajjin safarraa ka'ee marwaa dhaqee safa deebi'ee naannoo naannoo tan lama jechuudha takka godha akkasi kudha afur ta'a tanaaf jecha safarraa kaatee marwaa deemnaan takka jetta duuba akkasitti hoggaanii fi torban kee fixatte eessarraa eegalte safarraa eegalte eessa dhuma torbaan marwaarra dhuma hogga marwaarra geesse akkasitti duuba mataa kee rifeensa bakkatti haaddatanii jira achi baate haaddachuu dandeessa yoo yeroo hajjii hajjii taate ammoo gabaabsatta ammoo warra kee yoo si wajjin jiraatte karaa gurra mirgaatiin rifeensa wali qabdee xarafarraa qimmiixxa kara bitaatinis wali qabdee irraa qimmiixxa intala nama mataarraa haaddee hin hongeessin gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoonii fi gaafuma nama duraa kana ta'uun dhabu namni tokko yoo intalaa wajjin sigaggaalummaa walitti dalagan walitti deebu yoo jaalatan xukmiin shari'aa akkami gabroota rabbi ta duraati wahuma zinatti rarra'u kana rabbi irraa sodaadha rabbi irraa sodaadha ifirraa- rabbi irraa illee qaanfadha waan kana deddeebitanii gaafachuu waan ammaan dura dabre cufame odeeffadhaa jala deema feesbuukis yuutuubis keessa deemaa laala tanaaf jecha rabbiin duuba eh, dhiiraa dhalaa keenya zinaa tanatti haa ajeeysu eh, wahuma zinaarraa gaafatan kana rabbi haa dhabamsiisu kan ammoo rakkina waan akkanaa qabu fatwaa ulamaa'iidhaa ol darbamtee jirtiitii karaa nural hudaa deebi'a deebi'a laala. Eh, gaafin itti aantu akki jettu namni tokko yoo beekaatuma gartee rabbiin naaf araarama jechaa haa gartee badii tanatti deddeebi'u taate hukumin isaa maali yaa gabricha rabbi rabbitti dilaawuun waan fooyyee miti akka nama qishnaa hanjamaa godhuuti ta'ubbaan nama akkasii tanaaf jecha ammoo gara rahmata rabbii irraa garaa muru numa ta'ubbata garuu ta'ubbaan isaa ta'ubbaa basha'ooti malee ta'ubbaan isaa heeran guuttanne namni tokko eega gartee waan takka irraa ta'ubbatu eh, barbaade sharxii sadeen torbaa ta'ubbaadhaa guuttate waan kan irraa fagaachuu qaba. Eh, Gaafin itti aantu akka jettu obboleessuma keenya kanaan si'a. Nama tokko bira yoon ifin kaa'ee kuma dhibba lama maallaqa Itoophiyaa kaa'ee eh, zakaan irratti ni jira hiija. Yaa gabricha rabbii eh, zakaan sirra jiraachuun mama yookiin shakkiin qabaatin dirqama keeti zakaan arkaana islaamaati waan islaamummaadhaan guuttatani waan islaamummaan namaa guutamtuuni tanaaf jecha wanni ati qab- achi qabdu maallaqa ta'uu bishin midhaan ta'uu bishin gaa boqqolloo xaafii ta'uu horii re'ee gaala ta'uu waa hundinuu zakaata qabdi maallaqni kee kuma dhibba lamaan nama bira jiru san takkaa nama sani dhaamiiti yoo amanni irra naannawe nama saniin baasiyyiin takka immoo if biraa has- atummaan if biraa baasi kumni dhibbi lama kuma tokko irratti birri digdamii shani birri digdamii shani kuma tokko irratti kuma lama irratti shantam afur irratti dhibba tokko akkasitti hisaaba kee guuttadhu gaafin itti aantu akka jettu eh, dalayduun takka mana gartee namaa keessatti qur'aana ibiddii gartee eh, gubu yoo agarte akkamitti heydii qabdii qur'aana kana fuuti yaa gabrittii rabbi intaltii heydii qabdu takka ta duraatii qur'aana qara'uun isiif halaali ta lammeeysaadhaa oduma gubati- gubatamuu hin tahin qur'aanuma nagayaa kana waa harkatti kaayyattee fuudhuun isiif halaali tana waan ta'eef quraana harka waa maratteetuma fuuti duuba akkasitti gubatamaa san kiisha keeyse keeyse masgida hageeysani gaafin itti aantu akka jedhu eh, obboleessa keenya tokko intala takka wal jaalanneeti warra isaanii gaafadhee naa kennanni kaanaa godhan garuu isiin mana namaa hojjetaa jirti yooniifin gartee isii tanaan eh, dalagaa irraa bu'i jee buufadhe balleeysaan hin qaba deebisaa yaa gabricha rabbii balleeysaa ni qabda ta duraati intala tana namaatiitu sigalee waltahiinsaan hujiidhaaf alaa fi- alaa fidate waan fidaniif kana guutuun isirra dirqama waan isii waltahan isiidhaaf guutuun ummanni sanii isaan irra dirqama yaa ayyuha aladiina aamanu awfu bilcuquud je rabbiin tanaaf jecha odoo intala tana gartee achii eega iqaamaa qabaatte booda hattee achi keessaa baafte intala tana baasa boora dhabdee iqaamaa dhabdee biyya tana keessatti ilmoo namaa saree taatee mustashfaallee dhaquu dadhabdu sigala rakkoo guddoo isii mudata tanaaf jecha ta duraati in- intalti tun akka jaartii tee taate biyyatti ragaadhaan fuutee qaadii biraa waraqaa itti baaftee waraqaa san eh, biyyatti bakka barbaachiftu cufarraa sumudaan dhooytee akka humna wucii guddaa ministeera jedhan tana achirraa itti dhooytee achi boodan safaaraa su'uudii yoo geessite siirra dhawan waraqaa san fudhattee booda gartee bakka isiin dalaydu tana geessite jaartii tiyya sigalee torbaani guyyaa tokko haanaa buutu jettee isaan gaafachuudha qabda ammoo kana asitti akkanumatti gartee intala tanaan bahe jettee odoo namaa fidatee beeytu intala tana hongeessuun sirratti dhoowwa Gaafin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko takka obboleettiin keenya takka namni tokko yeroo salaata salaatu salaatuma tokko keessatti suuraa lama yoo qara'ee balleessaa inni jirti. Yaa gabricha rabbi rabbiin faqra uumaa tayassara min alqur'aan huma jee salaata keessatti. Wanni ruknii cimtuun faatiha suuraan sunna haguma dandeessu qaraata odoo aayat tokko illee taate. dandeeysee aayata tokko laal hara dhumaarraa qaraatee aayat tokko hara eegalama baqaraarraa illee odoo qaraate waan takka rakkoon hin jiru. Akkuma san suuraa xixiqqaa lama qaraatus rakkoon takka illee sirratti hin jiru. Gaafin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko anaaf intalti takka wal taanee wal heeruminaarra wal taanee walii gallee duuba akkasii biyyatti ni kaahuu godhanii ani gartee ni kaahee baladhee. Ni kaah kiyya kuni akkam ja'ama. yaa gabricha rabbi sii fakkaataan keessanis dogongorri gurguddaan isin qabdan yoo abbaan manaa bakka jirurra abbaan intalaa abbaan intalaa isa silkii gootee sii kenne asirraa qeebaladhe jetteen baaxili sharxii shuruuxa gartee ulaagaa namni wal heerumuu wal fuudhuun waa hedduu as keessa balleeysitan jechuudha tanaaf suni baaxili ammoo yoo nama laal wakkalattee namni san abbaan talaa bira dhaqee achitti hoggani haa godhan tilifoonaan ati itti dabalannaadhaaf qeebaladhe yoo jette human qabu ammoo eegaa wakkalatte namuma ati bakka buufattee ni kaah sii qeebala ni kaah alatti namni ala jiru itti wal godhatu bifa sadii dhaggeeffadhaa bifa sadii takkaa gurbaan nama saa takkaawuu nama beeku wakkalatee abbaan talaa bira dhaqee maqaa isaatiin ani gartee abaluu abaluutiif ni kaah qeebale ja'a bifa takka bifti lammeeysaadha abbaan intalaa bakka intalti jirtuun nama wakkalatee namni sun intala yeroo ni haa godhu gurbaan sun ni haa raaqee balachuu lamaami tasadeeysaadha gurbummaan mataa isaatiin deemee abbaa bira dhaqee ni haa saaqee balachuu sadeen kana achitti bifti biraa baaxili gaafin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko kisha abbaa kiyyaa keessaa hedduu maallaqa hatuu ture duuba abbaan kiyya sun amma addunyaa irraa deeme eeganaa wanni sun haraamii dhagahe maaltu narra jira yaa gabricha rabbi if qeequun bareeddu wanni horii horii abbaa hatuun haraam calla ammoo abbaan kee waan kee fuudhuun isaaf halaale sii fi horiinis kasaati garuu wanni ati akkasii fuudhaa turte sun yoo waan xiqqoo taate humaatii miti itti fayyadame yoo ammoo ifiin qulqulleessa jette waan san deebi'iiti waan akka qura'aanaa fi kanatti bitiitii abbaa keetiif ni adhu masgida kaay yoo wanni ati fuute sun horii guddaa ta'e abbaan kee du'e wanni san kagar warra abbaa kee warra abbaa kee dhaalu cufaa fi isaaniin waan akkanaati wanni abbaa kiyyaana bira jira halaal naa godhaa jiru gaafin itti aantu akka jiru obboleessi keenya tokko intala takkaan hedduu jaaladhaa fuudhee isillee na jaalatti akkasuma ittiin fuudhee warra keenya bira kaayee ana alaan jira duuba warri keenya kuni intala tana isaan gammachuu irraan qaban ani badii takka ittiin beeku hiiki faanaan jaan intala na jaalatu ta'isiin na jaalatu taniin jaaladhu tanaan duuba isaanii jecha hiikamu maaluma godhuun narra jiraa jedha yaa gabroottan rabbi warreen dhiiraa hajaartii fuutanii warra keessan bira dhiiftan rabbuma tokkicha isin uume sodaadha rabbii tokkicha isin uume sodaadha dhalaa fuuta warra keessan biran kaayidha kuni waan seenaa addunyaa keessa beekamaati intalti jaartiin gurbaa warra isaanii wajjii waliin taatu keessaa haadha gurbaatii fi obboleettii fi adaada toltuun isiin dalaydulleen isaan biratti hamtu nammeeqa akkanatti mee isinummaan nafuusisaa jee dhalaa lama sadii hiikee hogguma takka gammachuu irraan qabu booda sababa saniif bakka warra isaanii irraa haatee biyya biraa galee jira duba. Tanaaf jecha jaartii teessa yoo dhiisuu feetan mana godhaa fi mana sii kophatti warra keessan bira dhiyeessaa mana sii kophaa ollaa isaanii mana godhaa fi dhiisa. Akkanumatti odoo haadha teete haadha gurbaallee taate gurba waan siin jedhu obboleessa kiyya fuutee jaartii teetti irratti hin bobbahin. yookaan ammoo warra isaanii bira dhiisi yookaan ammoo if adaabdeen tala namaan adaabini takkaa bakka fidiif bira kaayi takkaa bayya isin jirtu gali tana wanniin dhaamuuf warra gartaa jaartii adaabaa jiru warra isaanii bira kaayi tanaafu ammoo wanniin si dhaamu wanni isaan irraa jibban sun maalii jala deemi namas odeeffadhu yoo intalti tun karaa dhiira barbaaddi hamtuu dalagan siin jedhan sanillee jecha tokko irratti hirkatini waan qabatama qabu takka jala deemi isillee booda gaafadhu wanni kanaa dogongorri yoo ka jiraatu taate intala san tawbattee wajjin wajjin ni jiraatti yoo jettee silaalti lakki intaltinii waan akkasii shakke wajjin hin jiraannu jettus odoon arrabsine odoo gurrasiin balleeysine gadhise gaafiin itti aantu akka jettu obboleeysa kiyya tokkoon amaanaa na biraa qabaa amaanaa isaa ergeef amaanaa na bara- na biraa qaba amaanaa ergeef ammoo amaanaa isaa tanaa wajjin amaanaati jalleetti ergee kiyya kana naa jabeeysi jeen akkasumatti horii isaa saniifi خي... أمانة أساس فرته خياس خانو مساد دبلته اتفايدني أنا ما جم خيا هوري خنا خيشتي ربا ونينين قد ينجرتي يا قبر ربي دور ربا جتشون أكمي ربان أكمي نمسينا خنا قدام برد أتي هوري تخني تخنا لا خون أمانة keeti kaniin erge kun ammoo kan ati narratti murtii gootee yoo baatii hanganatti hin finne yoo ba- amata hanganatti naan galchine hammas takka si dabale inni duraan siin je'ee yoo ha kennitu taate dhuga riba amma walii gallee ammoo amaanaatti ergite amaanaa teesse yoo balleeyse haayina inni kun hanna jedhama tanaaf jecha yoo feetes dhiisii fi yoo feetes irraa fudhadhu gaafa inni itti aantu akka jettu eh, gaaf tokko akkuma namni gartee eh, waa dhabuttiin dhabaaf jecha eh, umraan yadhe liqii fudhadhee umraan godhe tanaafiin nama gaafannaan namoonnummaan akka hiyyaa eh, hamma deeyniif irraa gaba- eh, galchitu umraan tun sirraan qeebalamtuu naan jaan hukumiin shari'a akkam jetti yaa obbolowwan dhiiraa fi dhalattiis yeroo hedduu isinit dubbachaa jirra hoggaa waan takka keessa mamni isinit dhufee shakkitan namuma rabbii waa gaafaddaa isiniin jee gaafaddaa fasalu ahla dikri ka rabbiin isiniin ju shariikuma keessanii fi geelumaa fi wama kanaa waa odeeffattanii akkas naan je'an jettanii tanallee firraa dhiisamee waa gaafachuu kana horii biraatii miti amma si gala odoo akkasitti hajjiin illee goote Eh, wanni takkalleen deeniin sirra jiraattuu malee umraa kee qeebalamiin san dhoorkitu hajji keetallee qeebalamiin san dhoorku deyniin ammoo deyniin sumarra jirti hamma ati firraa kafaltu tanaaf jecha umraan tee sahiha gaafiin itti aantu akki jettu namni tokko wal fuudhiinsa jaalatanii intalti abbaan qabdu obboleessillee numa jira akkanumatti namoonni garii kayin talagaa maal gootaa maarree barbaaddaa miidhalaan gartee takka heerumteef kennuu dandeessi waan akkanaa naan je'anii akkasitti akkanuma geessineef irraa tokkummaan an obboleessa je'eetumaan ni haa godhe yaa obboleeyyan dhiiraa fi dhalattiis yaa gabritti rabbii ati ati ta heerumtu ta bultii ijaartu heeramuu mi bar akki- akkimma isin jettan kun heeramu heerumaa miti heeramu qaanyawu ibsablisu ta duraatii jirjirtee fedhinnumaan si dhagayamuudhaaf jaahila tokko isaa wajjiin fedhinnaa guutuun akka boruu waa ati garaa keetii sitti hafan beeki gurbaan kun akka garaa isaatti waan fuune beeki tatti rakkatu tatti cinqattu si boru kuni akkuma arra laaftutti si fuudhee ati fedhinnaa isaa guutteef kanatti ilmoo tana sirra darbee deema siitu rakkoo tana seenaa beekadhu ilmoon sanilleen diqaalaadha isan laaltu suma laalti sita gartee fedhinnaa guuttee dura ciifte suma laalti abbaa waa takka hin laalu tana waan ta'eef namni akkasitti intalti takka ani heerume jettee laal keessaa'uu dhalaan takka heerume jedhaniini jaahilii itti taphatan Eh, nu- heerumni akkasii heeramuudha heerumaa miti ni kaalleen baaxili guyyaa deebisaa kana dhageesserraa mana sanirraa bahuu qabda hamma sharqii tawbaa guuttatee siigalee nikaalleen ba- ba- baaxila haa tahu baaxila ayyuma imra'atin nakahat nafsahaa jedhe nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam dhaluma fadhee haa taatu ta lubbuu siidhaa kennite ife heerumsiifte nikaan sii baaxile jedhe inumaa riwaaya takkatti zaaniyaa eega taateef duratti eegaan sun zinaa ta'e jettee eh, arrumaan tan habiraa as harkifachuu hin dandeessu. Heera gartee sharqii tawbaa ta'e guuttattee waani baditti seentee wajjin turteef akka gartee eh, ilmoo halaal bishaan halaal kasitti dhufu wajjin walitti hin laaqamne iddaa ta'e eega fixatteen boodetti. karaa warra keessanii ka dur irra tarkaanfatte san deebitee nikaa keessa irreeffachuun sirratti dirqama hanga gartee fakkaatuu tanaatti walitti deebinuu أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى
baarakallah fiik sheekeen kabajamoo fi jaalatamoo doktar luwaawul islaam rabbiin umrii dheertuu fayyaa guutuu waliin sinaa badhaasu san hin jennu horaa bulaa deebana kabajamtoota hordoftoota miidiyaa nuural hudaa kan dhageeffachaa jirtan sagantaa fatawaa nuural hudaa kan noovembar 15 sanii tamsaa jirtu qophiin keenya kan ittaan qophii seenaa dubartoota ambiyaa'oota kan ustaaz keenya abu musa'aabiin dhiyaatudha ustaaz abu musa'aabiinillee waliin turtii gaarii qabaadhaa san hin jedhu
بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن لقفتو تكينا كريدو نور الهدى بقى جراتني سنين جنة بقى جرتني تربين سبحانه وتعالى تكوفي جلس هاكاتو ججا كما سقنتا كينا كارآتي تدبر سقنتان كينا كارآلي قصص نساء الأنبياء seenaa dubartii ambiyootaati seenaa dubartii ambiyootaati sanirraallee bakki har'aan kana nuti jirru akkuma beekamu seenaa saarratuu imra'atu ibraahiima alayhi salaam seenaa agartanii saarraa niitii nabiyyanaa ibraahim jechaadha takkiyyuu jaartii nabiyyanaa ibraahim nabiyyanaa ibraahimiin nagaaf rahmanni isarratti haa jiraatu darsii dabreen keessatti agartanii nabiyyanaa ishaaq isaa kennuuf rabbiin subhaanahu wata'aalaa gammachuu duratti fideef ammaan kana gammachuun sun maal akka taate waliin hubanna duuba البشرى بإسحاق عليه السلام لقد أسلفنا أن إبراهيم كان قد أرسل لوطا عليهما السلام duuba waan jedhan nabiyyanaa ibraahim akka agartanii nabiyyanaa luuxin magaalaa suduumitti akka inni ergee darsii dabreen keessa fudhannee jirra maaliif jennaan akka isaan agartee badii dalagansan akka dhiisaniif warra dhiira fuudhu isaan warra dhiirri dhiiradhaytu jechaadha dubartii dhiisanii subhaanahu wata'aala ummata waan baddii dalagu liwaaxii jedhan kana akka isaan waan kana dhiisan deemi gorsi jedhee nabiyyanaa ibraahim nabiyyanaa luuxin erge nabiyyanaa luuxi obboleessa ilma nabiyyanaa ibraahim inni kun tayyib duuba akkana nabiyyanaa ibraahim isaaf abbeeraa ta'a jecha ilma obboleessa isaati namni nabiyyanaa ibraahimitti amane isa kana haala kanaan ergee duuba nabiyyanaa luuxu qoomii san gorsaa ture dadhabee jennaan rabbii isaatirraa birmannaa barbaade waan jedhe rabbiin surnii cala alqawmi almufsidiin yaa rabbi naa tumsi orma agartee badii dalagan kana irratti jedhe rabbiin malaa'ikaa ergee calaa maal irratti erge jennaan agartee fi suurati shubbaanin fi gaayati alxusni waljamaali jedhe suuraa dardara bareedaa akkaan bareedu agarte gaarii bareedaa suuraa akkasii irratti erge suuraa nama dhiiraa ijoollee dardara babbareedduu fakkeessee erge rabbiin agartee malaayikaa nama agartee dardaraa babbareedaa fakkeessee erge warri nama dhiiratti deema miire nama akkana argatanii way dhiisanii qawmii nabiyyanaa luuxii qawmii hamtuudha rabbiin kanaaf isaan halaake subhaanahu wa ta'aala kanaaf rabbiin isaan halaake ذهب الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وكانوا ثلاثة هم جبريل ومكا وميكائيل وإسرافيل فلما رآهم إبراهيم عليه السلام نبينا إبراهيم ات ملائكان أسولوت ات لكن در نبينا إبراهيم رغورت ملائكة ربين إرجسون إسان نما سده جبريل في ميكائيل في إسرافيل جر كنين دفني جنان نبينا إبراهيم الرسلام متني سلامتا جلا ديبس isaan argee jennaan jarri kun keessummaadha jedhee malaa'ikaa ta'uu isaanii hin beeyneeti nabiyyana ibraahim isaan kabajuudhaaf lafaa ka'e achumaa qalee fi jibichaa nyaachisuudhaaf foon jalatti guuree dura eegalee nyaatee isaanii hin nyaanne kana arge nyaadhaa jedhee nyaata isaan hin nyaatan malaa'ikaadha edaa ormi keenna kanaaf yoo namni waan nyaanne waa nyaadhaa siin jedha warri keenna kabaadiyaa yoo ati nyaachuu didde lakki nyaadhu yoo ati jetti maal ati malaa'ikaa jedhan laal hadiisa kana quba qaban oduu kana quba qaban jechuu duuba ormi keenna sun akkana namaan jedhan qotee bulaan ganda keenna keessa akkana namaan jedha duuba dubbii tana quba qaban malaa'ikaan hin nyaattu laal achumaa duuba nabiyana ibraahim aadaa warra inni keessa turee keessatti guddatee keessatti yoo namni tokko nyaata namarraa hin nyaanne sharrii wayiitiif deema waan jedhutu beekama akkanatti beekan isaan akkana jedhe kanaaf jecha duuba isaan nyaachuu dinnaan nabiyana ibraahim irraa rifate irraa rifate falammaa ra'aa eydiyahum laa tasilu ila axa'aami ay fa'awjasa minhum kiifa duuba agartee wayittima harki isaanii ka gama nyaatatti achin dhihaanne argeettiniin jedhe awwala waan jedheen alaa ta'a kuluuna jedheen nyaattanii sila jedheen ufii dura nyaatee eegale isaan nyaatutti hin jiran arge maali jedhee duuba agartee kaa sila nyaattanii jedhe amma sodaan achi isa seene maali rakkoo maali hin deema ormi kun jedhe waan aadaa isaanii keessatti wanni akkanaa kun agartee namni yoo nyaata namarra dide rakkoon deema sharriin deema jechaa ara akkasitti beekan duuba warri bi'aan inni keessa guddate ka silaa keessa waliin jiran ammallee maal argee rifate jennaan isaan kana osuma inni fagoon argin matamuu ofii biratti arge giza awwala dhufanillee ummanni kun yaabbii hin qabu warra naannoo saniitii miti kanaan waliin imaltuun irraan mul'attu namni imala deemu ka lukaan deemu dhukkeen luka isaatti irra gara galtii aduu itti baatu rooba itti baatu irraa qaamni isaanii jijjiirama kunniin ummanni bareedama kana haalli kun marti sammuu isaa keessa deeme isaan nyaata didanii jennaan sila ummanni kun yaabbii wayii hin qabani lukaan deemanii dhufanii nama naannoo kanaati jechuuf nama naannoo kanaa ni beeka warra asiitii miti yoo fagoo irraa dhufan yaabbii hin qabani ufii mootuuf bifti imaltuullee irratti mul'attu maali ka jedhu duuba sodaate duuba haala kana akkanumatti irraa beekanii isaan waan jedhaniin laa takaf innaa ursilnaa ilaa qawmi luuxiin jedhaniin hin sodaatin jedhaniin nuti gara orma luuxititti ergamne duuba wayittima kana rabbituu nu erge agartee ka amrii beekamaa ta'ee fi nabiyyanaa luuxe ummata gorsee dadhabee jennaan rabbi irra gargaarsa barbaadee rabbiin subhaanahu wata'aalaa gargaara fi jedhee nu ergeeya jedhaniin itti himan duuba achirratti nabiyyanaa ibraahim ummata malaa'ikaa ta'uu isaanii beeke lubbuun isaanii raggaate duuba saarralleen bakka kanatti gammadde maaliif jennaan waan isaan deemaniif kana beeytee jennaan ni gammadde jedhan duuba malaa'ikaan duuba wanni isaan deemaniif ummata san halaakuufi duuba ummata nabiyyanaa luuxii san halaakuuf deeman duuba itti himan ammallee nuti warra amrii rabbii kilaafuu miti jedhanii amma yeroo makanaa nabiyyanaa ibraahimillee gammachiisan ilmoo akka rabbiin isaa kennu rabbiin ilmoo sii kennuu hedaa ilmoo argachuu deemtan jedhaniin nabiyyanaa ibraahim ni gammade duuba فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب جل ربي سبحانه وتعالى nabiyyanaa isaaqiin isa gammachiifnee nabiyyanaa isaaqiin boodallee yaaqubiin isa gammachiifnee jedha rabbiin bushraa tana dhageennan ni gammade nabiyyanaa ibraahim faaqbalat imra'atuhu fi sarra duuba as garagalte agartee saarrallee waytii nabiyyanaa ibraahimiin ilmoo argachuu deemta jedhanii isaan itti himan agartee kaani iyyite fasakkat wajahahaa fuula isiillee ni kabalte akkuma dubartiin uf kabaltu waan jette duuba yaa waylataa a'alidu wa ana ajuuzu wa haadhaa ba'lii sheekaa jette duuba sila ni dayaa jette ani haala ajuuzaa ta'een agartee kanama manguddo gaafsan isiin umrii sagaltama jedhan nabiyyanaa ibraahim ulmii umrii dhibba tokko jedhan akkana haalli isaanii nabiyyanaa ibraahimiin umriin isaa ganna dhibba isiin ganna sagaltama kajeellaa fixattee jirti isiin dhalallaa dayurraa jechu akka jette duuba inna haadhaa la shay'un ajiib jette inumaayyu kun dubbii ajaa'ibaati jette akkamin namni gizee haganaatiin dhala gizee haganaatiin daa eega umriin isaa hagana gahe jettee irraa ajaa'ibde qaaluu ata'ajabiina min amrillah rahmatullaahi wabarakaatuhu calaykum ahla albeyti innahu xamiidun majiid waan jedhaniin duuba kaa agartee wanni aayata qur'aanaati sila ni dinqitaa jedhaniin amrii rabbiitirra rabbiin rahmataa fi barakaa haa buusu isinirratti yaa warra manaa jedhaniin duuba inni faarfamaadha guddaadha rabbiin keenna subhaanahu wata'aala akkasitti duuba rabbiin subhaanahu wata'aala ishaaqiin nabiyyanaa ibraahimiin kennuudhaan gammachiise qawmii nabiyyanaa luuxi immootu halaaka rabbiin agartanii itti sabachiise isaan halaakan agartanii malaa'ikaan sun agartanii gammachuu fi halaakalleen deemti jechu nabiyyana ibraahimiin gammachiiftee nabiyyana luuxiin immootu qawmi isaa halaayte duuba qawmi isaa akkasi halaayte nabiyyana luut jechaadha wayitti isaan dhaqaniitiniin jedhan isaan nama seeyanii malaa'ikaa babbareedduu tan agarraan hamtuutti dalaguudhaaf deemani akkuma aadaa baratan nabiyyanaa luuxini cinqatee waan saniif keessummaa tiyyan irratti hin eebbisinaa jedhee kadhatee eeganaa dhiisi jedhanii nuti agartee kaa warraa rabbiin halaaka isaaniitiif nu ergee jecha itti himani ganama keessatti warra dhukkee itti kaasanii nabiyyanaa luuxin bahi jedhaniini nabiyyanaa luuxini bahee jalaa warra itti amane guuratee niitiin isaallee ni halaakamte akkasi nabiyyanaa ibraahimiin walitti dhufanii فقد كروا فقد كروا لله ساجدين وسبحوا بحمد ربهم الذي اكتسهم برحمة منه وفضل ونجاهم من القوم الظالمين أكن جان دوبا أما إبراهيم ولوط ومن معهم فقد كروا لله ساجدين جان نبينا إبراهيم في لوط في ور إساني ولينجر ربي إساني في سجود كبن سجود بو أنجتش على كشكري دا ربي إساني فارفتان كرحمة إساني قده أكسيت أغرتي إسان جالشيسي ورقان مربين أكسي هلاكي جتشودا seenaan har'aa kasaarraadhaa kana fakkaata insha Allah haga seenaatti anu walit deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ma assalaam ilalliqa
baarakallaa fi ustaaza mus'aab rabbiin umrii dheertu fayyaa guutooliin siyaa badhaasu jedhu horii bulii deeban kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa am qophii keen gargoolabuu dhiyaannee jirra qophiin keen kaadhumaa qophii cabsurrii obboleessi keen abdul jawaad oliinis turti gaargabaadha saniin jedhe
Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dimbifamee waan daganne yaadachiisuuf yaadame lama sunnaatiin katabame. Copha surrii qaxabii hawaasa muslimaa sontuu jiruuf jireenya ilmaan namaa tuullaa jechoota afaanii hin seenaa dhabii cuunfaa sammuuti. Raadiyoo Nuural Hudaa irratti isiniif dhiyaatti. Akeekni kurfii tanaa miira dunquqqaa'e, seexaa qabbanaa'e, hamilee sababa adda addaatiin nu keessatti ligidaa'e, qirqirsanii dammeessuudhaaf kan qophaa'e. Cophaa surrii.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين دتشي دران تلتي ترتي ديبتنين فالنا ربي خيسن صدا في خجل جدو تهدان قبرا رحمن ربي ورتلتو دلقوتي ديهودا سورة عراف آية شنتمي جافا نجه ربي تيسي سنقافتشو وان دقني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو سقنتاتين جر جرتو تن كوبي جواسوري تن ترباني تيرو تكساتني تنف ديهاتو har'aan tana qariib kutaa lamaffaa qabannee dhihaanneeti jirra torban dabre qariib kutaa tokkoffaa keessatti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa raaxmataa fi beekumsa isaatiin tikasaatiin akka nu dhiyoo ta'e laallee jirra har'aas kutaa lamaffaa akka itti aanutti isiniif dhiheessina hayyee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya birraa amiyyuu yoo wajjiniin walitti isin gadhiisa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريب كتا لما فا mootiin keenya samii'i sagalee teenya ol qabnu gaqqabnuus inni numa dhageya haaliqni basiiri sochii nuti ifaa fi dukkanatti goonu nu arka aliimuun kabiiri waan nuti yaanne cufa ni beekam irra baay'een namaa yeroo rakkoon isa mudatte rabbiin waa hunda irra itti dhiyoo ta'uu isaa ni amanam suuraa ankabuut aayata 65 irratti gooytaan akkana nun ja'a wayita doonii yaabbatan rabbuma qofa qulqulleessanii yaammatan wayita galaana irraa gamadachii nagayaan gahan rabbitti qindeessuu jalqabuu jechuudhaan haala mushriktootaa nuuf ibsam obboleeyyan hedduun baarii irra ce'an akkanaaf himanitti yeroo dambaliin kaate hanga nagayaan galaana qaxxaamuranitti namuu rabbumatti waywaataa ja'an uumaa keenya rabbummaan isaalleen darannuuf mirkanaawaa ja'anii haasa'um daawwattoota keenya kabajamoo yeroo lubbuun teenya maasiyaanuuf bareechitus rabbiin keenya nutti dhiyoo ta'uu qalbifachuu qabna suuraa qaaf aayata 16 hanga 17tti akkana ja'am. yeroo malaayikaan lamaan mirgaa fi bitaan ta'anii odeeffannoo funaanan san nuti ni beeynam namuu jecha tokkollee waan dubbatu isa bira jiraatan malee tiisaan itti dhiyaataa ta'e bira jiraatu malee Aayaata armaan olii irraa wanti hubannu dubbiin teenyaa fi dalagaan teenya hundi akka galmaa'aa jirtu osoo hin dhalatin duraa'uu waa'een keenya loowal maafuus keessatti barreeffameetuma jira. Rabbiin keenya subhaana wataalaa kitaaba galmee walii galaa kan dhimmi waan cufaa isarratti katabamu maqaa ajaa'ibaa kan ergaan uf dabarsu moggaaseef loohal maafuus jedhee hiikkaan isaa maal seetan loohiitiifamaa jechuudha. hubadhaa maqaan kun dhaamsa jabaa qabam akka xiinxala kiyyaatti dhaamsi rabbiin nuuf dabarsuu fedhe galmeen tiyya akka marsariitii yookiin weebsaayitii takkaahuu marsaalee hawaasummaa adda addaa kan ilmaan namaa itti fayyadamaa jiranii hin seeyina jechuun kan paaswordii isaa abbaan fedhe cabsee seenu waan fedhe akka barbaadetti kan sirreessu isinitti hin fakkaatin jinnii fi insiin raayis eeggamaadha jechuudha osoo badiin ta'e heddummaattee edit gootee firraa irrisuu hin dandeeysuu beeki mee gaafii takkaan isin gaafadha dhaabbata isin dalagaa jirtanitti gaafa hojii gaggeessaan keessan to'annaadhaaf dhufu hangam takka hojii teessan bareechitan ifa namuu ifa eeggannoodhaan dalagam duboo mootii aalamaa kan yeroo cufa nu quba qabu maaliif irraanfanne dhiiroom gaaf tokkoom gurbaan tokko miciyyoo takka badii itti dalaguuf dantaadhaan dirqisiise sanbooda aaddeensaniis afachu gaa dura hulaa cuuf jetteen inninis hiyyaaddoyin barsirrittiin cufe namuu nun arku je'een isiinis obboleeysoo balbala samii wayii cufteeree rabbiin nu arku jiraa bar jetteen gurbaanis rifatee akkasitti hamtuu san irraa dhaabbate yaa obboleeyyan wayita dukkanatti dahannee dilii dalaguudhaaf onnannu guyyaa halkan uume akka nu arkaa jiru haa yaadannu namayyuu dhaabbilee adda addaa kan kaameeraa to'annaa fayyadaman wayita dhaquun badiirraa of eeggachaa waanuma sirrii qofa hojjechuuf yaalam dubooree kaameeraa haaliqaa kan baatiriin feene kan chaarjiin fixne malaayikoonni inni nurratti ramadee kan jechaa fi gocha keenya guyyaa guyyaan galmeessan amanamoo amaanaa rabbii hin hadiyyoomsine sayaaboo maalumaaf daganne. mee waan takka haxiin xallu osoo raqiibii fi atiid suuraa isaanii akka ijaan agaruu rabbiin taasise dhiiroo jiruun teenya maal fakkaatti eenyuutuu maqoo waliin baham kamii keenyaatu mana fincaanii tasgabbiidhaan fayyadamam dhiiroo jaarsaa fi jaartiinoo akkamitti bilisummaadhaan qanani'an subhaanallah rabbiin keenya hikmaa tana hunda beekaayii malaa'ikoota ija teenya irraa dhoyse nuti garuu qur'aanaa fi hadiisaan osoo rabbiin akka nu to'achaa jiru nuuf himuu qalbii teenya keessaa illee nu quba qabaachuu isaa haynee maasiyaa dalaguudhaaf sissi'oyne maaliif akkana taane garuu mee silaa rabbiin keenya waan nuti guyyaa guyyaan dalagaa jirru qaamni keenya akka gabaasu taasisee akkam taana dhiiroo fakkeenyaaf ciqilee yoo nu tuqan waan guyyaa san dalaynee fi dubbanne suuraa fi sagaleedhaan kan mul'atu yoo taate akkamitti citii keenya dhoysannam namni maqoo teenya beekuu fedhe nama afurii fi shan ta'ee humnaan nu qabee ciqilee tuqee pileey yoo godhe hangam takka dhiphannam kanaafuu rahmata rabbii keenya irraanfachuu hin qabnu sittiir hamtuu teenya namarraa nuuf sattaruus isa duraa takkaillee hin dhokattuu quba qabaadha utubaaleen islaamaatii fi iimaana keenyaa arkaana ihisaanaatiin madaalaman ihisaana jechuun hojii ibaadaa maram rabbuma qofaaf bareechinee raawwachuudha an ta'budallaha ka'annaka taraahu fa'in lam takun taraahu fa'innahu yaraakam akkana jechuun ati rabbii kee gabbaruudha akka waan laaltee agartuutti ati argaa jiraachuu baattus inni si arkaa jira waan ta'eef ibaadaa kamillee wayita gaggeessinu hafuura yookaan miira kanaan ta'uu qabam ma'asiyaa takkaillee raa'u rabbiin hordofamaa jiraachuu beeynee irraa if qusachuun dirqamam torbaan inshaa allah mata duree biraatiin walitti deebinam nuufi isinillee rabbiin if nu haa barsiisum innummaan taqwaa fi ikhlaasa isaa nu haa badhaasum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Hordoftoota keenya jaalatamoo hubannoo takka isiniif kan nu barbaanne raqiibii fi atiidii yeroo hedduu moggaasa malaayikootaatti fudhatamaa ture garuu raqiibii fi atiidii jechuun hiikkaan isaa to'ataa akkaan nama dhiyaatu jechuudha kuni sifa malaayikoota lameeniiti kan bitaa fi mirgaan ta'anis jechuudha isaan lachuutu sifa kan inni qaban jechuudha bifti tun takkaa sifti tun tan malaayikoonni lameen ittiin beekaman malee adda addatti miti isaan lachuutu nu dhiyeenyaan nu hordofan rabbiin nu isaan kun nu dhiyaachuu isaanii hoggaa nu himu nu quba qabaachuu fi akka dammaqinaan waan dalagaa nu hordofnuu fi na fakkaata raqiibii fi atiidii jarri kun akkaan isin dhiyaatanii jiranii nu jira akkasuma dalagaa teenyallee akka to'ataa jiran nu himee jira ififis to'achaa jira akkasumas haalonni adda addaa akka to'atan nu himee jira akkasuma ammas guyyaa qiyaamaallee qaamni keenya ifmaafuu akka dubbatu harki keenya miilli keenya jechuudha arrabni gaafa san qabame tanaaf jecha dachii narraan tana nuti badii irra daleene takkaahuu tola irratti hojjenne inshaallah fuulduree rabbiitti baru ragaa nuu baati takkaahuu ragaa nuu baati kanaaf wani ragaan ta'uu fi wani ragaa nuu ba'u hedduudha hundaafuu to'atamaa jiraachuu keenyaa fi rabbiin keenya qariib ta'uu quba qabaannee if eeggannoodhaan dachii tana irra jiraachuu qabna ani waan takkaa yaadadha yeroo takka wayita yuunivarsiitii barannu san gaafa hoogganaa yuunivarsiitii dhufee nyaata dhandhamuudhaaf kaaffee dhufu nyaanni kaaffee guyyaa san akka gaarii tura akkasumas keessummeessonni kaaffeedha haala gaariin nu simachaa turan kuni amaluma ilma namaati duboo ilma namaa akka keenyaa kan quba hin qabne hattasa dhufee nu to'atu kanaahu akkanatti kan ifirraa eeyinu yoo taate rabbii alamaa mootii nu quba qabu kadhoo isaa teenyas beeku maaliif hin sodaanne maaliif hordofamaa jiraachuu feene dilii irraa ifin tiisne kuni gaafii cufti keenya fi dhiyeessuu qabnudha inshaallah torbaa waan biraatti walitti dachaan har'aaf galatooma wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
egaan duub kabajamtoota dhaggeeffattoota keenna fedhii rabbiitiin sagantaa keenya guyyaa irraa sirra goolabuuf deemna namni agreeffati san keessummeessaa turre abbaa sirnan islaamtu kutaa teekniknuuraan hundaa waliin ta'ee isin wajjin ture sheekkeen kabajamuuf jaallatamaa doktar lawaawul islaam akkasumas ustaaz keenya jaalatamaa ustaaz abumus'aab rabbiin umrii dheertuu fayya guutuudhaan isin haa badhaasu jedha akkasumas ammoo dhaggeeffattoota keennaanis hanga ammaatti waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna baarakallaahu fiikum wajazaakumullah khayran haqa sagantaa ittaantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuu jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa cuf argadhaa isan cufti horaa bulaa deebanaa saniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما